ఇది నిజవి అమెరిక్ ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo hano imurenge hari mayimayi muniwe koloneli gihebe nawe arembesha abantu baza baza cyane cyane saa moya n'inusu y'ijoro abantu bariko barabashakira ibyo boshobora gufungura cyangwa bariko barafungura ukaza kubona gusa bi- binjiye mu nzu bagufashe uyo ni umwe mu banyagihugu baba mu kigwati ca remera mu karere ka uvira avuga ukuntu imigwi yitwaje ibigwanisho ibacura bufuni na buhoro ikabasahura ivyabo tubafitiye n'ayandi makuru kuri sentare y'intango ya kaduha mu karere ka nyamagabe mu bumanuko bw'u rwanda bwumvirije ivya nyuma mu rubanza ruregwamwo jovid ndasingwa ivyaha vya jenoside no ku gahembo umunyarwandakazi isabel kamariza azohabwa kuri uyu munsi wa gatanu w'iyindwi ko umuntu yabaye akarorero mu bikorwa byo kugira neza agashimwe kitwa commonwealth point of light award nyamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse aloyisi tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya
maramutse fidele tuyahere ku biganiro muri sudani y'epfo Raila odinga yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu muri kenya yashikirije ko ashobora kugira icyo ahinduye mu biganiro hagati ya perezida wa sudani y'epfo salva kiir hamwe n'uwo batavuga rumwe riek mashari odinga avuga ko yifuza gufasha muri ibyo biganiro hagati ya perezida salva kiir hamwe na mashare kugira intambara imaze imyaka yababa ine n'igice muri sudani y'epfo irangire mu ndwi zibiri ziheze Raila Odinga yaragiye mu ibanga ijuba kubonana na perezida Salva Kiir haheze haheze iminsi mike impande zishamiranye zinaniwe no gushira ku- gushika ku masezerano y'amahoro ku murwa mukuru Addis Abeba wa Ethiopia mushikiranganje yo kumenyesha amakuru wa Sudani y'Epfo Michael Makuei yavuze ko muri urwo rugendo Odinga yashikirije ko yifuza ko Salva Kiir hamwe na Riek Machar basubiza hamwe nk'uko we na perezida uhuru kenyatta wa kenya babigenjeje inyuma y'igihe kitari gito bari bamaze badacana uwaka ikimenyeshamakuru the east african cyatangaje ko odinga yiteze gusubira muri sudani y'epfo muri iyi ndwi kubonana na riek mashar nawe Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ritangaza ko ata muntu mushasha arasubira kwibonekeza ko yanduye Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu guheze. Kugeza ubu OMS yemeza ko abantu 25 aribo bamaze guhitanwa n'ico kiza. Umuvugizi wa M- OMS Tarike Jasarevike avuga ko atawo kwijajara kuko ngo ibiharuro by'abanduye bishobora guhinduka bivanye n'uko hatazwi abo baba barabonanye n'abari baranduye ati umuntu umwe yanduye Ebola ashobora kwanduza abantu bagiye barabonana mu manza cyangwa mu makoraniro nko mu masengero no ku maziko jazarevike aremeza ko hari intambwe bateye mu gucandaga abantu babonanye n'abanduye icyo kiza cya ebola ebola rero yibonekeje inshuro y'icenda muri rdc kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi mu myaka itanu iheze ebola ikaba yishe abantu barenga ibihumbi cumi n'umwe mu karere ka afurika y'uburengero igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika gishikiriza ko ibihugu bicuditse naco bizogira ingaruka mbi mu gihe vyobandanya gukorana n'igihugu ca irani mu bijanye n'ubucuruzi harimwo no gufatirwa ibihano na washington ubushikiranganje bw'ihiga ca leta bwa leta zunze ubumwe za amerika bwagabishije jo ku munsi wa kabiri ko irani yabandanije ikorana n'ibihugu hamwe n'amakompanyi biteye kubiri n'ivyo bumvikanye mu masezerano y'umwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu ya nikleyeri umwunganirizi w'umushikiranganji w'ubutunzi ajejwe ibibazo by'iterambere hamwe n'iperereza ry'amafaranga aha muri amerika sigale mandelkele yemeza ko ubutegetsi bwa irani buzoshira ibindi bihugu mu ngorane z'ubutunzi n'ibyafatirwa ibihano ku bw'iwe amafaranga Iran ikironka akoreshwa mu gushigikira imihari y'iterabwoba no guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu Perezida Donald Trump mu kwezi guheze yatangaje ko leta z'ubumwe za Amerika zivuye mu masezerano yo mu mwaka wa 2015 hagati y'ibihugu bihangange ku isi na Irani avuga ko yabaye amasezerano mabi cyane Amerika yashyize ko umukono naho muri Guatemala ibirunga byarongeye gutera ku munsi wa kabiri ejo bituma abatabara hamwe n'abarokotse batoroherwa kuronka aho bahungira kuri uyu wa kabiri ejo rero igihugu cya Guatemala cyaratanguye gufuba bake mu bafuye bashoboye kuboneka ni nyuma y'ibirunga byo ku munsi w'imana vyishe abantu bashika mirongo irindwi na babiri mu gihe abatabara babandanya kurondera abo bokiza abategetsi bavuga ko ibitigiri by'abafuye bishobora kwiyongera bavuga kandi ko ivyo birunga byo ku munsi w'imana vyateye akarere kabamwo abantu barenga umuriyoni mu gihe abarenga ibihumbi bitatu bakuwe mu bice bikikuje ahateye ivyo birunga muri afurika kandi umutegetsi mu gihugu cya nigeri yavuga ko abagore b'abiyahuzi batatu bari bafise amabombe bishe abantu batandatu bakomeretsa abandi batari bake mucikegwa ko ari igitero cy'umurwi boko haramu ku musigiti ni mu gice cyo mu mpanuka bushyira ubuseruko bw'icyo gihugu elhaji kura bukari ni umutegetsi wo muri ako karere avuga ko abagore bari bambaye imisipi irimwo amabombe bagerageje kwinjira mu musigiti mu karere ka difa kari ku mu mpanuko bushyira ubuseruko bwa nigeri igihe ibisabisho byo ku kiringo cy'iramazani byari ko biba ku munsi wa mbere ku muhingamo akavuga ko abagore binjiye mu gihugu baturutse mu gihugu cya nigeria
turagushimiye aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere abanyagihugu b'abakongomani baba muri grupema ya remera iri mu karere ka uvira bavuga ko bahangayikishijwe n'abantu bitwaje imboho bahora baza kubambura amafaranga iyo bagurishije amatongo mbere bakananyuruza abanyagihugu aho babasaba gutanga amafaranga igihumbi c'amadolari kugira barekure ababa banyurujwe inkuru y'idonido murayashyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo abaturage bo muri gurupe Remera iri mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira bavuga yuko bafite ikibazo cy'agatsiko k'abantu bitwaje imbunda bakekwa kuba abagwanyi b'abamayimayi bahora baza kubambura amafaranga iyo bumvise ko hari abagurishije amatungo cyangwa hari abo bazana inkwano z'amafaranga ndetse n'iyo bari kuza ku mamoto bavuye mu mujyi wa Uvira mu masaha y'umugoroba hari notabule umwe none seti karenga baje mu ijoro kuza kumufata kuko azavuga nabi abamayimayi ubu ariko ararara mu gihuru ndakirari wiwe hari igwesho ibwesho naho iminsi ibiri no bari kwaza gutera abantu no kukubita abantu no kubambura ibintu mu butore mu butore naho nuko nyene mu mahungubo nuko umanutse hano hepfo aba mabandi bari bari hano mu gahanda bari hano hano hafi mu rubanga baruzuye ingambo zose hano hano imurenge hari mayimayi muniwe kolonere kihebe nawe arembesha abantu baza baza cyane cyane saa moya n'inusu y'ijoro abantu bariko barabashakira iryo boshobora gufungura cyangwa bariko barafungura ukaza kubona gusa binjiye mu nzu bagufashe kuko ufata ni kuguhambira imigozi cya mbere nuko mabinjira mu nzu gusahura ibintu biri mu nzu bumvishe gusa bafishe abantu babo baza bagenda bamaneko baza bagenda mu masoko baza bareba namba bagurishije ihene namba umwana wawe yavuye uvira namba yashitse gusa hano bamubonye bakaba bahamagara abantu babo hewe nako umwana wiwe yaje menga yaje n'amafaranga ejo bundi murumuna wa bitijura yavuye kinshasa kugera iwiwe muri bwesho bama baza kumufata uyo munsi nyene bamwambura udufaranga twose yari yazanye uyu mugore utashatse ko tuvuga izina rye kubera impamvu z'umutekano we yabwiye ijwi rya amerika ko agatsiko k'abamayimayi kamwinjiriye mu nzu avuye muri kariyeri y'amabuye y'agaciro iri i remera kamwambura amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amakongomani ndetse basiga banamukubise aho yajyanywe kuvurizwa mu bitaro by'ipanzi biri mu mujyi wa bukavu muri aka karere karimo imitwe yitwaje ibigwanisho yaba iy'abanyamahanga ndetse n'iy'abakongomani abaturage b'i remera batangazwa n'uburyo leta itagwanya utu dutsiko duhora tubahohotera ndetse ndetse tugashimuta abaturage hanyuma tugasaba imiryango yabo kwishyura amafaranga angana n'idolari igihumbi kugira ngo barekure abo bashimuse Baz- bariko baratangira gutangira ku idolari igihumbi na mirongo ibiri hari abagore baf- bafashwe ubu bamusabye igihumbi n'amajana abiri ubu batanze igi- ama- ama- amadolari amajana abiri n'atanu bariko barayanka n'ubu bavuze ko ik- itashitse igi- igihumbi n'amajana abiri ndakuza- ndakufata ayo mafaranga niko kibazo kiri hano Nu- nu- ni ubucuruzi bariko baracuruza abantu ese warumvishe ba- baza bagenda kudota umugabo nihehe batanga umugabo kwa mari nihehe mu- mu minsi yose ndaho biba arakiri nino muri shefera abafuriro niko sigaye bagufashe no kwenda kukudota tusabiye leta yihangane eh, yihangane vrema irebe uko yoshobora gusekiriza abantu cyangwa babasansibiriza eh, baba- baba- baba- baba- baba- babakure mu gihuru babinjiye mu gisirikare cyangwa babin- babinjiye mu gipolisi niko gisigaye gusa umunyamabanga wa sheferi y'abafuriru ari nayo gurupema ya remera ibarizwamo yemeza ko muri iyi gurupema abaturage babo bafite ikibazo cy'agatsiko k'abamayimayi gahora kabambura amafaranga ndetse kakajyana abaturage mu ishyamba uyu muyobozi akomeza kuvuga ko bakomeje gukora ubukangurambaga bwo gusaba abasore bari mu ishyamba kugaruka mu mihana bagakorera ababyeyi dore ko kuva tariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa gatanu gushize hari abasore cumi bamaze kuva mu ishyamba ubu bari mu buzima busanzwe kimwe n'abandi baturage b'i Remera mwamenya yuko kubera iki kibazo cy'umutekano muke uri muri gurupema ya Remera usanga abantu bafite ubushobozi bwabo bagenda bava muri iyi gurupema bakajya gutura mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu mujyi wa Uvira Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika i Remera ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu rwanda sentare y'intango ya kaduha mu karere ka nyamagabe mu bumanuko bw'u rwanda rwarumvirije ibya nyuma mu rubanza ruregwamwo jovite eh, ndasingwa ibyaha bya jenoside ibiro by'umushikirizamanza byasabiye uwagirizwa igihano cyo gupfunga ubuzima bwiwe bwose mu gihe uwagirizwa n'umwunganira bo basaba ko yogiga umwere ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa bwana jovite ndasingwa yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ari mu ipantaro ya koto y'ibara ry'umukara ikoti rijya gusa umukara amadarubindi mu maso n'inkweto z'umukara yari yunganiwe mu mategeko na metre pascal munyemana ubona ku masura akomeye ni urubanza rwitabiriwe n'abantu benshi bavuka mu cyahoze ari komine musange muri perefegitura ya gikongoro muri nyamagabe y'ubu mu majyepfo y'u rwanda ubutabera bw'u rwanda buramurega ibyaha bya jenoside bukeka ko yakoze mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane abamushinja baravuga ko yagiye mu bitero byicaga abatutsi muri komine musange baramurega kandi ko yagaragaye kuri bariyeri ya jenda yicirwagaho abatutsi n'uruhare mu mpfu z'abandi batutsi ni urubanza inkiko gacaca za nyagisovi nyaruguru zamuhanishije igifungo cy'imyaka cumi n'icyenda adahari naho iza jenda zimuhanisha imyaka cumi n'itanu adahari nyuma yo kumenya ibyo bihano bwana ndasinga ubwe niwe wavuye i burayi aza gusubirishamo urubanza aravuga ko jenoside yabaye atari kwivuka kuko ngo yari umushoferi mu mushinga Care International wakoreraga muri perefegitura ya Byumba kuri uyu munsi umucamanza yahaye ijambo bamwe mu bari inyangamugayo za gacaca ku ruhande rw'uregwa n'abandi batanga bahomya bushinjacyaha uwitwa Jean Bosco Havugimana aravuga ko yari perezida w'inteko a ijenda yemeza ko bagize umwere ndasingwa adahari celestin habimana nawe wemeza ko yari umwanditsi mu nteko se avuga ko habonetse umutangabuhamya umwushinja uregwa mu nkiko gacaca aravuga ko byabanje kugorana gufata umwanzuro witwa zakariya wari ukuriye inkiko gacaca za nyamagabe atanga itegeko ryo guhanisha imyaka cumi n'itanu y'igifungo ku bantu bose babaga badahari nyuma uzubishoboye akazasubirishamo urubanza ubushinjacyaha burasanga nta kuri kuburimo bukavuga ko nta wajyana amafuti mu rukiko nk'iturufu ubu urukiko rwamubajije niba we n'inteko barafashe umwanzuro ku gitutu cy'uwari uhagarariye gacaca nyamagabe yasubije ko nabo bari bumuhanisha imyaka cumi n'itanu akazasubirisha mu rubanza virijini mukesha mariya nawe wari inyangamugayo ya gacaca yemeza ko afitanye amasano ya hafi n'uregwa uyu mutangabuhamya aravuga ko adashobora kurebera ahubwo yavugisha ukuri ku byabaye nk'umwe mu bakijije imanza z'abanyarwanda ntiyumvishe uburyo bamwe mu bashinjuraga umuvandimwe we muri gacaca kuri ubu bari kumushinja gikomye umutangabuhamya w'umushinjacyaha witwa christine musabyimana avuga ko ibyo abwira urukiko byose aba abibeshya kuko ngo no mu nkiko gacaca bamuhanishije igifungo cy'amezi atandatu azira kubeshya uyu aravuga ko yaba gacaca zahanye ndasingwa yaba n'izamugize umwere adahari byose byakorewe umunsi umwe yumvikanishije ko hariho inzangano mu miryango ubushinjacyaha bukavuga ko nta kindi yavuga ko bafitanye amasano francois kirenga wemeza ko yari mu bahigwaga muri jenoside yabwiye urukiko ko mu biciye kuri bariyeri umuvandimwe watabonyemo uregwa nyuma yo kumva abatangabuhamya urukiko rwikoreye iperereza mu ntangiriro z'ukwa gatanu y'umwaka ni iperereza umucamanza avuga ko yasanze hakiriho ibintu bikigoranye kuko abantu bavuga kuko ngo hari abakifitemo amakimbirane mu mitima iperereza rigaragaza ko umwe mu babajijwe yemeje ko atigeze abona uregwa mu bikorwa bya jenoside undi akemeza ko yabyumvise hari kandi uwemeza ko yamubonye metre pascal munyemana wunganira ndasingwa aravuga ko ubuhamya bw'abamushinja butarimo ukuri kandi ko buvuguruzanya aravuga ko baba bakoraga jenoside n'abayirokotse ntawigeze avuga ko yafatanije n'uregwa cyangwa se aba yaramubonye akora jenoside aravuga ko ubuhamya bw'abashinjura buhuje na kamere y'ikiburanwaho agasaba urukiko kuzabushingiraho bufata icyemezo ndasingwa wafashe umwanya muto yabwiye urukiko ko ibyo aregwa bamubeshyera bishingiye ku nzangano atazi inkomoko yazo mu rukiko byagaragaye ko harimo impande ebyiri hakunze kuzamuka amarangamutima ya hato na hato ku mpande zombi yaba ku gushaka gutanga inyunganizi za hato na hato ibiganiro mu matsinda mu rukiko kwimyoza n'ibindi umucamanza akabihagarika bwana ndasingwa mu ijwi ry'ujugutakamba yabwiye umucamanza ati mu kuri kwambaye ubusa ahantu mba ni kure naje hano nizanye kuko ntacyo nishinjaga ngeze hano nasanze ibintu byarahinduye isura ati ntabwo nari kujya kwica nsize abari bahungiye iwacu ndagira ngo nyakubahwa imbere y'aba bantu ngusaho ubucamanza busesuye umwe mu bata umutangabuhamya b'ubushinjacyaha yabwiye umucamanza ko yumvise ko ndasingwa yagiye mu bitero byo kwica abatutsi ubushinjacyaha kandi buravuga ko bamwe mu bamushinjura barimo biyemerera ko babeshya inkiko gacaca bukemeza ko bishoboka ko nabwo bashobora kubeshya urukiko burashimangira ko nubwo ndasingwa avuga ko jenoside yabaye adahari bitari ukuri urukiko nirwo rupima ko imikirize y'abatangabuhamya ihura na kamere y'ikiburanwa ayo ni amagambo metere munyemana yabwiye umucamanza ashimangira ko abafitanye amasano n'uwo yunganira nabo bemerewe gutanga ubuhamya uru ni urubanza rwumvikanamo kuvuga indimi nyinshi ku batangabuhamya urugero rwumvikana urukiko rwahuje umugabo n'umugore bavindimwe ku babyeyi bombi umugore aremeza ko yabonye uregwa mu bitero byagiye guhiga abatutsi wabo musaza we akemeza ko atamubonye humvikanye ko musaza w'uyu mugore yaba yarahawe amafaranga n'akazi keza i bugande ngo azashinjure ndasingwa musaza we ngo niwe wabimwibwiriye nyamara musaza we yavuze ko byose abyumviye mu rukiko ahubwo ko uyu mugabo nawe hari ubutumwa kuri telefone bujya bumutera ubwoba kubera ubuhamya yatanze hari irindi tsinda ry'abantu batatu umucamanza yahamagaje imbere maze umusaza agira ati nubwo batabyemera turaziranye ubuhamya ntanga ndabuzi kuri komine twari kumwe n'abahutu twahiciye barazwi kuko twirwanyeho ubushinjacyaha bwasoje busaba ko urukiko rwazahamya ndasingwa jovite ibyaha bya jenoside rukazamuhanisha igihano cyo guhera mu buroko kugeza ubu bwana jovite ndasingwa araburana ava mu gihugu cy'ububirigi kuko ariyo atuye akabagira ubusa ijwi rya amerika ku gikongoro mu majyepfo y'u rwanda mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umunyarwandakazi isabel kamariza ku munsi wa gatanu w'indwi azohabwa agashimwe k'umuntu yabaye akarorero mu bikorwa byo kugira neza kitwa commonwealth point of light award ako gashimwe gahabwa uko umwaka utashe n'umwamikazi w'ubwongereza akagaha abakora atagahembo babanje gusaba bo mu bihugu mirongo itanu na bitatu bikoresha ururimi rw'icyongereza byo mu ishyirahamwe commonwealth kamariza isabel yatowe kubera ibikorwa byo gufasha abagwayi batagira ibifungurwa mu bitaro abicishije mu ishyirahamwe yatanguje solid africa kamariza yavuganye na mugenzi wacu yimenyereza umwuga rora twagira yezu kamariza amubwira iby'ako gashimwe icyo gihembo gitangwa n'umwamikazi w'ubwongereza akabiha abantu mu bihugu bitandukanye bya commonwealth uko badutoranya ntabwo umuntu aba azi yuko ari mu itsinda ni nka kompetisiyo ariko utazi yuko uyirimo ubwo njye nabyumvise ni uko ambasade ya uk ariyo itanga amanominasiyo cyangwa ivuga ati hano muri kino gihugu dufite ahantu hakora imirimo myiza noneho mu nyuma bagashokirisinga bagatoranya uwagitsindiye iki gihembo kivuze iki kuri wowe n'umuryango watangije wa solid africa icyo kitubwira nibaza ko icya mbere kidutera ishema yuko ukibona yuko twatoranijwe muri abo bantu bose navuga kiduha kuraje yo gukomeza imirimo turimo turakora buriya abantu baguha iyo recognition ni nk'uko ukubwira yuko icyo urimo urakora ari cyiza noneho kigatuma kitwongera imbaraga yo gukomeza ibyo twatangiye ni iki cyaguhaye imbaraga zo gushinga uyu muryango wa solid africa numvaga twebwe nk'urubyiruko yuko dufite ubushobozi bwinshi muri twebwe dore ibyo byarampaga imbaraga ko nibazaga twishyize hamwe nk'abajene nta kintu tutashobora gukora ni gusa kwicara umuntu akabitekereza neza akareba n'ike kibazo ashaka gukemura twisanze mu bitaro bya leta ariko ntibaze ko mu kintu cyose ushobora kuba urimo ushaka kubironkera inyishu iyo ubishatse watangiye uyu murimo ute n'ibikoresho bingana gute twatangiye turi abantu bakeye atandi kintu dufite tunugurura solide afurika tujya kugira amasitati nta n'amafaranga twari dufite yo kuyakoresha twagiye dufata buri muntu ajyana amakeyi nta buryo twe dufite bw'amafaranga ariko twe dufite ibitekerezo byiza n'inshuti nyinshi twese twatangiye ni umumama yatangiye aratwenspira tubwira ati muzaze ku bitaro musure abarwayi noneho njyayo buri munsi buri munsi ni uko twabonye ibibazo bahura nabyo dushaka gutanga inyishu kuri buri kibazo twabonaga ibintu byose bigatuma umurwayi iyo arwaye turamugemurira tugura imiti ku batishoboye dutanga ibikoresho by'isuku dutanga n'amazi meza yo kunywa eh, turabafasha mu mafagitire yabo y'ibitaro iyo badashoboye kwishyura noneho dufite n'akazu aho abana ba- bakinira tukagira na poromosiyo ya mituweli ibyo byose bigamije yuko iyo umurwayi arwaye arwara mu makondisiyo meza yose ashoboka kandi noneho agashobora gukira vuba akanataha vuba uyu murimo Yego.
wawutangiye muri bibiri na cumi none ubu mu myaka umunani mugeze kure mwageze kuri byinshi n'imishinga ine musigaye mukora ese ubona mu myaka icumi solid africa izaba igeze hehe icyo twe twifuza ni uko mu myaka icumi solide afurika izaba yarakwiriye u rwanda rwose ni kuvuga ko buri bitaro bya disitirigite mu rwanda bizaba bifite igikoni bikaba bifite uburyo bigaburira abarwayi gatatu ku munsi atari kuvuga gusa ngo bibagaburira ibiryo bisanzwe cyangwa ibyo babonye ariko buri murwayi akabona ibiryo bijyanye n'indwayi yiwe niho cyo nifuza ko mu myaka icumi tuzaba tuhageze tunanarenze noneho tukajya no mu bindi bihugu biri hafi yacu hafi y'u rwanda nabyo bifite ibibazo nka bino by'uko abarwayi batabona icyo kurya iyo bari mu bitaro iyo batishoboye ngo babone umuntu abagemurira ni gute mubasha gukurikirana iyo mishinga ine itandukanye waba ufite abagufasha benshi muri ibyo yego dufite abantu benshi cyane abantu batanga umwanya wabo ari abo twashingiye uno mushinga hamwe abandi ba- badushigikiye kuva kera abadufasha baduha ibintu dufite nka kampani yitwa minimex iduha ifu y'ibigori kuva dutangira iduha ifu y'ibigori uko abarwayi bacu bagenda biyongera nabo batwongera ibiro by'ifu y'ibyo bigori dufite aborozi badukurikirana kuva kera baduha amagi dufite abaduha amata dufite abantu benshi badushigikiye nicyo gituma twanahise solide africa kuko twashaka gushyiraho akadomo y'uko ni solidarite africaine y'uko aba- abanyafurika bafatanya hagati yabo Eh, isabelle wakoze cyane kuri uyu mwanya wahaye ijwi rya amerika namwe murakoze cyane ku mwanya mwaduhaye agashimwe commonwealth point of light award k'umwamikazi w'ubwongereza isabel kamariza azokakirira muri ambasade y'ubwongereza i kigali mu rwanda kuri uyu wa gatanu wimirije
banywanyi namwe bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25 mu ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu makuru yacu y'ejo ku wa kabiri kuri iyi saha twabashikirije inkuru kuri raporo ishyirahamwe mpuzamakungu trial international riherutse gusohora muri iyo raporo iryo shyirahamwe ryagiriza bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu burundi kuba barafashe ku ngufu abakenyezi bari mu migambwe n'imihari igwanya ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iryo shyirahamwe rimenyesha ko abarihaye ubuhamya ari abakenyezi n'abigeme mirongo ibiri n'umunani n'abagabo cumi na batatu bose bahungiye mu gihugu kibanyi cy'u rwanda kuva tukimara kubona iby'iyo raporo ku munsi wa mbere ijwi rya amerika ryaragerageje kuvugisha umushikiranganji w'uburundi ashinzwe uburenganzira bwa muntu ntiyatwitaba no ku munsi w'ejo ku wa kabiri twaramushatse ntitwashobora kumubona kuri telefone yiwe igendanwa iyo tumubona twari kumubaza uko bakiriye ibiri muri iyo raporo nshasha yamara mu bihe byashize leta y'uburundi yasiguye ko ivyegeranyo nk'ivyo binyegeje intumbero za politike kandi ko abakuru bo mu nzego z'umutekano ata amategeko batanga yo gutoteza abanyagihugu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri na kane inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika yemeje itegeko riha ubwenegihugu abasangwa butaka bita indians niyo nkuru twateguriwe kandi dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika thomas kamirindi mu kiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo
abasangwabutaka bo muri leta zunze ubumwe za amerika bazwi cyane cyane ku izina ry'abahinde cyangwa indians ni izina ryaturutse ku banyaburayi ba mbere na mbere bageze ku mugabane wa amerika bibeshye inzira bavuye iwabo bashaka kujya mu buhinde nyakuri muri aziya naho ntibari bahazi ntibari bazi n'abaturage baho barayobye bagwa muri amerika batabizi abo bahasanze bibwira ko ari bo abahinde byari mu mwaka w'igihumbi magana ane na mirongo cyenda na kabiri naho abasangwabutaka bo muri amerika bo ntibigeze bemera iryo zina ry'abahinde indians bashaka kwitwa uko igisekuruza cyabo giteye muri buri bwoko muri leta zunze ubumwe za amerika hari amoko magana atanu na mirongo itandatu n'abiri y'abasangwabutaka yemewe na guverinoma y'igihugu afite abaturage benshi kurusha andi twavuga nka apache sheroki sheyena buri bwoko bwifitiye ururimi n'imico byihariye abazungu bakigera ku mugabane wa amerika umubano wabo n'abasangwabutaka wabanje kuba mwiza nyuma byarahindutse abazungu babambura ubutaka bwabo cyane cyane bakoresheje ingufu kugeza mu mwaka w'igihumbi magana umunani abazungu mirongo cyenda n'umunani ku ijana bari batuye ku gice cy'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika z'icyo gihe kitarengeje karindwi ku ijana bashakaga ubutaka bwose nibwo bafashe icyemezo cyo kwirukana bene bwo bityo dufashe nko kuva mu gihumbi magana umunani na gatandatu kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu niko byagendekeye abantu bo mu bwoko mirongo itanu bw'abasangwabutaka bose ntabwo byari politiki y'igihugu niyo mpamvu byaranze amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yo mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri n'umunani abiyamamazaga nicyo bashyiraga imbere muri gahunda zabo uwitwa andrew jackson niwe wayatsinze aba perezida wa karindwi wa leta zunze ubumwe za amerika akimara gutorwa andrew jackson yihutiye gutegura itegeko ryemejwe n'inteko ishinga amategeko mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu rishyiraho ku mugaragaro politiki yo kwimura abahinde mu byabo kuva ubwo leta yakoresheje ingufu za gisirikari bajya gucira abahinde ahantu habo ibyo bikorwa byo kubohera byabahitanyemo n'abandi batari bake ijwi ry'amerika kuva ibyo guca abasangwabutaka bo muri leta zunze ubumwe za amerika mu byabo birangiye bafatwaga nk'abanyamahanga n'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwaciye iteka mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu na rimwe ruvuga ko abahinde bagize uduhugu twabo twigenga bityo ko amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika atabareba mbere y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu bamwe na bamwe mu basangwabutaka bari bemerewe ubwenegihugu busesuye urugero ni nk'abagore bari barashakanye n'abazungu n'abana b'imvange z'abazungu n'abasangwabutaka nyuma n'abasangwabutaka babaye abasirikare mu ntambara ya mbere y'isi yose bahawe ubwenegihugu ikivunge nyuma y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu abanyamashyaka bamwe batangiye gusaba ko abasangwabutaka bose uko bakabaye baba abenegihugu byafashe imyaka rero myinshi kugera mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kane muri uwo mwaka mu kwezi kwa gatandatu niho inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress yemeje itegeko ryitwa indian citizenship act riha ubwenegihugu abahinde ni ukuvuga abasangwabutaka bose bose nyamara n'ubwo bari babubonye bwose kimwe na bagenzi babo b'abirabura bababanjirije kubona ubwenegihugu icyarimwe mu kivunge mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani bavuye mu bucakara basanze guhabwa ubwenegihugu bitajyana n'uburenganzira busesuye bwa rubanda nk'uburenganzira bwo gutora no gutorwa nabyo byafashe indi myaka kugira ngo bigende bikosorwa buhoro buhoro nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntaho gihumurije mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikisha aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.